ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma nyuma y'umunsi umwe mu rwanda hagaragaye umuntu wanduye virusi ya korona hatangiye kugaragara impinduka mu myitwarire no mu migenzereze imwe n'imwe mu buzima busanzwe ni ikibazo gikomeye kuko twari dufite abagenzi bagera kuri bane kandi barayamabinye makuru ku mugoroba icyo turi bukore ni uko kiba gisigaye hano ni ukuza guhana amasezerano no kubasabira umugisha twasabye rero ko umukwe n'umugeni baza n'abandi babiri babaherekeje hanyuma tukabaha amasezerano bagataha bagakomeza gahunda zabo
uwo ni paso wa karindwi i remera mu mujyi wa kigali havuga ku buryo abantu babarirwa mu magana bangiwe gutaha ubukwe bagombaga gutaha kubera kutemerewe guterwamo n'abantu benshi amakuru yacu aribanda ku yarebana n'icyorezo cya virusi ya korona ntimujye kure nari maze kubibabwira mu rwanda hafashwe ingamba zikomeye mu mugambi wo gukumira icyorezo cya virusi ya korona ibyumweru bibiri amashuri n'ibindi eric bagira ubusa yadukusanyirije ibindi kuri iyi nkuru nyagasani tugutuye isi yacu yugarijwe n'icyorezo cya korona virusi muri iyi minsi cyane cyane aho kimaze kwambura ubuzima ngubakire mu bwami bwawe abafashwe n'abo kandi aba ari wowe wo kubakiza wowe muganga mukuru abatarandura kandi ukomeze kubarinda
hari mu gitambo cya misa cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu nyuma y'ingamba zikarishya leta y'u rwanda yafashe mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya korona muri izo ngamba ku isonga insengero zafunzwe byibura mu gihe cy'ibyumweru bibiri si ibyo gusa amashuri mato ayisumbuye amakuru na za kaminuza nabyo byabaye bifunzwe uko niko porofeseri anastase ishyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabitangaje amashuri yose kuko abana bacu nabo bagomba kurindwa no kwirinda yaba amashuri yisumbuye yaba mato yaba ndetse na kaminuza yaba yigenga n'aya leta yose ni ngombwa ko guhera ku wa mbere atangira gufungwa kugira ngo dushobore kwirinda cyane ikindi nanone ni uko aho bishoboka abakozi bashobora no gukorera iwabo kugira ngo nanone twirinde muri iki gitambo cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu ubusanzwe korari y'abakirisitu yaririmbagamo abatari munsi y'icumi yagaragayemo abantu batanu umuhango wo kwifurizanya amahoro ku basengera mu idini gatolika aho buri wese yasuhuzaga umuri iruhande ubu ni ukubigumana mu mitima Musenyeri Antoine Kambanda wa Arikidiyosezi ya Kigali yasabye abakirisitu kujya basengera mu ngo zabo muri ibi bihe bitoroshye kandi muri ibi bihe tudashobora guhura mu kiliziya nk'uko bisanzwe bibe umwanya wo kurushaho gusenga mu ngo zacu mu ngo mukuru w'umuryango agatera amasengesho bakazirikana ni akanya ko gusenga ndetse no kurushaho tubikuye ku mutima kandi isengesho rirusheho gushinga imizi mu ngo zacu mu miryango yacu kugira ngo nyagasani adukize n'iki cyorezo turimo nyagasani yezu na bane na amwe
gare ya nyabugogo ntabwo twayikoresheje twahisemo ko abanyeshuri tubakira bonyine twanze ko bavanga n'abaturage benshi urujya n'uruza hari abantu benshi na oruganizasiyo yari kugorana ariko aha kuko urabona nk'abantu bava mu majyepfo dufite umuhanda mwiza hano unyuramo kigali ruriba nta mbuteyaje ihari biroroha hari imodoka kwihuta amabisi akaza akagera hano abanyeshuri tukabakira tukabapangira uburyo bataha niyo mpamvu nyabugogo twayirekeye abagenzi basanzwe nabo baragenda ariko priorite twayihaye abana bato kugira ngo batahe bagere iwabo amahoro ubwo ni bwana toni kuramba ushinzwe imirimo yo gutwara ibintu n'abantu mu kigo cy'igihugu ngenzuramikorere rura twari tumusanze kuri stade nyamirambo aho barimo bakura abanyeshuri mu bigo babageza i kigali bakongera kubageza iyo bataha aha kuri stade nyine kubera urujya n'uruza rw'abantu ababyeyi bamwe bari babuze abana babo ntibadufashe bongere basubiremo amatangazo kugira ngo tubone abana kuko hari abana twabuze kandi nk'ubu nkanjye narinje gutanga itangazo ndi nyirasenge w'umwana umwana azi ko ari bubasanga i rwamagana kandi barimutse bagarutse narinje rero ngo bamfashe bampuze n'umwana iwabo batuyobore uko bari bumugezi iwabo none barisomye rimwe ntibongeye ntibasubiyemo ubwo sinzi rero amatangazo nayo yatangwaga umunota ku wundi ba banyeshuri bajyaga muhanga buringa ngororero bari hehe ko nababona muri he muhanga buringa ngororero muri he ko nababona bwana kuramba yabwiye ijwi rya amerika ko kubera uburyo umwanzuro wo gucyura abana waje utunguranye byabaye ngombwa ko leta yemera kuzishyura iby'ikiguzi cyose kuri ba nyir'imodoka ku ikubitiro bacyuye bo mu ntara y'amajyepfo n'umujyi wa kigali icyakora ni igikorwa biboneka ko kigoye kuramba akavuga ko aho biza kuba ngombwa bashobora gucumbikishiriza abatarabasha gutaha iwabo haramutse habaye impamvu yo gukererwa abaza bose twabashakira uburyo bacumbikirwa ariko binabaye ngombwa ko hari abaraye ku bigo bacumbikirwa ku bigo basanzweho ejo bagashakirwa uburyo baza nta kibazo ariko ndibwira ko umunsi urajya kurangira tubagabanije rwose buri munyeshuri mbere yo kwinjira mu modoka yabanzaga gukaraba ibiganza akiyigeramo yahitaga ahabwa urupapuro akandikaho imyirondoro ye uyu mushoferi aradusobanurira impamvu yabyo uru rupapuro rero urabona ko hariho amazina y'umunyeshuri hagakurikiraho amazina y'umubyeyi hano hagakurikiraho inomero za telefoni z'umubyeyi hashobora kuvuka ikibazo ukabuza abana wari utwaye n'ababyeyi babo na nomero zabo utafite ukapfa gutwara gutya bagize ikibazo ntiwamenya abo watwaye ntiwamenya aho ubashakira nabo ntiwamenya aho babashakira twabujijwe kugira undi muntu utari umunyeshuri ujya mu modoka ubwo byari byifashe bityo ingamba zakajijwe hirya no hino hamwe na hamwe mu tubari ho ingwatira zacaga ibintu ubona ari ubuzima busanzwe izi ngamba kimwe n'izindi zose zikajijwe nyuma y'aho hagaragaye umuntu wa mbere mu rwanda urwaye indwara ya covid-19 iterwa n'ubwandu bushya bwa virusi ya korona minisiteri y'ubuzima igatangaza ko ari umuhinde wari usanzwe akorera i kigali mu rwanda kandi ko yahise ashyirwa mu kato turakomeza dukurikiranire hafi by'iki cyorezo eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze Eric bagiriwe ubusa murakomeza mubikurikiranire hafi kandi koko nibyo kuko Asumta Kaboyi we yahuye n'abantu amagana bari bavuye ku rusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi remera batashoboye kwitabira ubukwe bari batumiwemo reka dutege amatwi uko byagenze guhera kuri iki cyumweru tariki ya cumi na gatanu ibikorwa byose bihurirwamo n'abantu benshi birimo misa amateraniro y'amadini anyuranye byose byarahagaritswe kubera kwirinda icyorezo cya coronavirus nyuma y'uko hari umuntu wasanzwemo iyi ndwara ku wa gatandatu tariki ya cumi na kane nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ubuzima mu rwanda nubwo benshi bumvise amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima ndetse bagahita bahagarika byose mu byo babuzwaga ikibazo cyabaye kuri iki cyumweru n'icy'abantu bari bafite ubukwe cyane cyane bo mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ijwi rya amerika ryagiye kuri rumwe mu rusengero rw'abadivantisite ruherereye i remera mu mujyi wa kigali aha yateganije kubera ubukwe bune mu gihe cya saa sita z'amanywa nibwo abageni ba mbere bari binjiye gusa amabwiriza yavugaga ko hinjira imodoka imwe itwaye abageni n'iy'ababaherekeje abandi bose bagasubirayo abageni babanzaga gutegekwa gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda iyi virusi pasiteri rugambwa emmanuel umushumba w'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi i remera yabwira ijwi rya amerika ko babujije abantu kuza mu rusengero ariko bakakira gusa umukwe n'umugeni ni ikibazo gikomeye ko twari dufite abageni bagera kuri bane kandi baraye bamenya amakuru ku mugoroba w'ijoro ariko icyo turi bukore ni uko kiba gisigaye hano ni ukuza guhana amasezerano no kubasabira umugisha twasabye rero ko umukwe n'umugeni baza n'abandi babiri babaherekeje hanyuma tukabaha amasezerano bagataha bagakomeza gahunda zabo buri muntu wese ugomba winjira hano agomba gukaraba kuko twese ikibazo kiratureba ubundi ubukwe bwacu badivantisite usanga hari abantu benshi cyane ariko kubera ikibazo kiriho kandi buri wese asobanukiwe ubu ngubu rwose ni umukwe n'umugeni wenda n'abandi babiri bo kuba bahamya basinya kuri satifiketi wenda n'ababyeyi babiri bakaba nk'abantu batandatu muri bake binjiye nabo bategekwaga kwicara ntawegereye mugenzi we mu buzima busanzwe abadivantisite bakunda kwitabira ubukwe ku rw'urwo rusengero rwa remera umuyobozi warwo yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko rwajyaga ruzamo abagera ku gihumbi ariko ubukwe bwo kuri iki cyumweru bukaba burimo abatagize kuri cumi na batanu benshi mu bari bitabiriye ubukwe cyane cyane bo mu muryango yashyingiranywe basabwe guhita basubirayo batarenze batarenze n'urugi rw'urusengero ijwi rya amerika ryashatse kuvugisha abari babujijwe kwinjira ntibyashoboka kuko bari bafite intimba basobanura ko batabashije kubona abageni baherekeje ushinzwe umutekano kuri urwo rusengero avuga ko nta muntu ugomba kwinjira kuko hari amategeko yahawe kandi atagomba kuyarengaho nta muntu wongera kwinjira barabasohoye bari binjije ubu we baguha amabwiriza ki yo gukinga hakinjira imodoka imwe y'umugeni byarangiye nafunze nubwo abageni bemerewe gusezerana ariko babujijwe kujya kwiyakira bakemeza ko ari igihombo gikabije kuko byose bari bamaze kubitegura igihombo hari ukwishyura sare sare iba yarishyuwe ni amafaranga menshi magana inani cyangwa se inarenga hari dekorasiyo hari imyenda y'abageni hari ni byinshi cyane ubishyize mu mafaranga ni amafaranga menshi reserivisiyo ntabwo iri bube ubu abantu bose barangije kumenya ko batakizi barabizi ko bohereje ko bohereje mesaje ku bantu bose ko uyu muhango utakibaye wa reserivisiyo n'indi mihango yose kugeza ubu igihombo kimaze guterwa n'iyi ndwara nticyagiye abasanzwe bakora imirimo inyuranye mu mujyi wa kigali bemeza ko batangiye kubona impinduka nyuma y'uko inzego zibishinzwe zitangaje ko umuntu umwe yasanganywe virusi ya korona kugeza ubu igihombo cyatewe n'iyi ndwara nticyagarukiye gusa ku bari bafite ibirori kuko n'abasanzwe bakora imirimo inyuranye mu mujyi wa kigali bemeza ko batangiye kubona impinduka nyuma y'aho minisiteri y'ubuzima itangarije ko umuntu umwe yasanganywe virusi ya korona uyu ni umumotari ukorera mu mujyi wa kigali ukuntu bimeze urebye abagenzi ntabwo bamo baraboneka neza kuko nk'uyu munsi abagombaga kujya gusenga ntabwo bagiyeyo ntawababonye umuntu arimo aratwara abajya mu makaritsiye abagiye gusura abantu nibo bagenzi bonyine umuntu arimo arabona ibyemezo byose byafashwe nyuma y'uko ku munsi w'ejo mu rwanda hagaragaye umuntu umwe wanduye virusi ya korona nk'uko byemejwe na minisiteri y'ubuzima minisiteri y'ubuzima ndetse n'inzego zindi za leta zikaba zasabye abanyarwanda n'abaturarwanda bose kugumana ituze gusa bagakurikiza amabwiriza y'isuku asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tuva i kigali twerekeze ku mupaka w'u rwanda n'uburundi aho iki kibazo kimaze gutera ifungwa ry'imipaka y'uburundi n'u rwanda nta tegeko ribyemeza ryasohowe ariko abashinzwe abinjira n'abasohoka babwiye bagenzi ko ari itegeko ryatanzwe mu buryo bw'amabwiriza gusa indege ziva i kigali ziracyemerewe kugwa ku kibuga mpuzamahanga merikiyori ndadaye kibujumbura nk'uko amakuru ijwi ry'amerika ryabonye abyemeza eloge wili kaneza amakuru y'ijwi ry'amerika ryahawe na bamwe mu ngenzi zari zije ziva mu burundi zerekeza mu rwanda canke mu buganda na kenya zinyuze ku butaka bw'u rwanda hamwe n'izari zivuye mu rwanda zijabuka zigana uburundi nuko ku ruhande rw'uburundi zankiwe kwinjira mu mwanya wa mbere abajejwe abinjira n'abasohoka babwiye ingenzi ko hari itegeko rishobora kuba ryavuye hejuru ritemerera abantu kurengana imipaka y'uburundi n'u rwanda mu nyuma naho bashikiriza ko ari ingingo yamaze gufatwa mugabo itarandikwa ari yatanzwe ku munwa gusa iyi ngingo ahanini ikora ku banyeshuri abanyeshuri b'abarundi biga mu mashuri yisumbuye mu rwanda kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse injyane za politike mu burundi imiryango itari mike yarungitse abana bayo mu mashuri y'indaro mu gihugu kibanyi cy'u rwanda muri ico gihugu naho kuva kuri w'imana amashuri yose yugawe mu kiringo c'indwi zibiri n'imiburiburi bitewe n'umuntu yasanganywe umugera wa korona ku mugwa mukuru kigali ababyeyi batari bake bari biteguriye kuja kwakira abana ku mupaka canke kubatora ku mashuri atandukanye bigako nibo babaye mu ba mbere bamenyeshejwe amakuru ko atawurengana aturutse ku butaka bw'u rwanda yinjira mu burundi canke ava mu burundi yinjira kuri uwo mubanyi wo mu buraruko ariko kugeza ubu ikibuga cy'indege cyitiriwe merikiyore ndadaye kiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kiguma cakira ingenzi ziva i kigali kandi n'iziva i bujumbura zigana i kigali nazo nyene zikomeza kugenda amakuru y'ijwi rya amerika ryahawe na bamwe mu bakorera kuri ico kibuga yemeza ko atategeko ridasanzwe na rimwe riratangwa ku bijanye na kompanyi y'u rwanda rwanda eya canke ingenzi zija n'iziva muri ico gihugu kugeza ubu mu karere k'ibiyaga bigari na afurika y'ubuseruko abantu bane nibo bamaze kumenyekana ko banduye umugera w'indwara ya korona babiri babonetse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umwe muri kenya uwundi nawe mu rwanda mu burundi naho atamuntu haboneka afite iyo ndwara leta yamaze gufata ingamba zikomeye zo kuyikingira abantu bava canke baciye mu bihugu byose bigize umuryango wa buraya mu minsi iheze mu bushinwa muri koreya y'epfo muri irani no mu buyapani ubashikizwa mu kibanza kimwe mu ihoteli yitwa source du nil ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bakamara indwi zibiri bariko barasuzumwa kugeza ku munsi wa gatanu w'indwi uheze iyo hoteli yarimo abagera ku mirongo itatu na bane nk'uko byamenyeshejwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu burundi muganga tade ndikumana kugera kuri uyu wa mungu ibitigiri bitangwa n'umuryango mpuzamakungu witaho amagara y'abantu ku isi oms vyerekana ko abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitandatu ari bo bamaze kwandura umugera wa korona nayo abarenga ibihumbi bitandatu ukaba umaze kubirahira ibitigiri vyiyongera ku musogonda kuva ku munsi wa gatanu w'iyindwi turiko turarangiza naho oms yamenyesheje ko uburaya ari bwo soko rikuru ry'iki kiza eroje wurikaneza ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
nabibabwiye rero ko amakuru yacu uyu munsi yibanda ku icyorezo cya virusi ya korona mu kanya kashize mu kiganiro muri sanga twahaye abaturage hirya no hino mu rwanda no mu burundi ijambo kugira ngo batubwire uko bihagaze aho batuye aho tugeze hose ubu ngubu turi gukaraba nicyo kintu kigezweho turi gukaraba buri kanya aho winjiye aho usohotse ibyo ugiye gukora byose ubu turimo turakora isuku mbega muri rusange dukomeje kugendera ku ngamba zose leta yacu ikomeje kutubwira kugira ngo twirinde icyo cyago ari nako nshishikariza abanyarwanda bose kucyirinda bityo rero nkaba nsaba n'amahanga yuko rwose twafatanya mu rugamba rwo kurwanya icyo cyorezo kuko ikigaragara cyo kucyirinda biragoye kandi ahantu hose kirimo kiragenda gifata ibihugu byose ibihugu byose kandi wumva ko gikongereka cyangwa se cyandura mu buryo bwihuse
none se manuwe wowe ubu ngubu urihe neza neza
ntakubeshye ndi muri metero nkeya cyangwa mu birometero bike ukurikije aho uwo muzungu akorera mu mujyi wa kigali nanjye ubu ndi mu mujyi wa kigali agana mu gatenga ariko noneho aho ikiriho ni uko dukomeje gukaza ingamba zo kukirinda ndetse na leta yacu ikaba ikomeje kubidufashamo aho tugeze hose ubu turi gukaraba icyitwa umuganda kwegerana mu bantu benshi ntibyemewe ubu ngubu amashuri kuwa mbere nta munyeshuri ugomba gusubira ku ishuri ubu byahagaze mbese muri rusange imipira ku bibuga nta muntu ukiri kuganayo mu nsengero ntibyemewe kujyayo mbese muri rusange ingamba zirakaze kandi zirakomeje nk'uko leta yacu ikomeje kubitubwira amasoko se arafunguye abantu barashobora guhaha
amasoko arafunguye ari nako babwira batanga intuza ubufasha ndetse banabashishikariza kutegerana mu gihe bari guhana ibicuruzwa kugira ngo bahanemo umwanya kugira ngo icyo cyorezo badakomeza bataba bacyandura ni uguhana umwanya ariko amasoko yo arakora nta kibazo rwose n'amaduka icyangombwa ni ukwambara garavu cyangwa se ga mu ntoki ndetse ukambara n'aka n'akarindamunwa gatuma utabasha kuba wacirikana amacandwe uyamugenzaho cyangwa yagutera mu buryo bwo kwanduzanya icyo cyorezo urebye se ukuntu umurwa mukuru w'u rwanda uhagaze ugereranije na mbere gato y'uko uwo muntu wa mbere bivugwa y'uko yagaragaweho n'ubwandu bw'icyo cyorezo hari ibintu bigaragara hari ibimenyetso bigaragara byerekana y'uko umurwa ushobora kuba wikanzemo cyangwa ufite amakenga arenze uko byari bimeze
muri rusange sinabyita kwikanga kuko twabanje kucyumva hirya no hino kihagera mbese kinafata n'ibyamamare bigiye bitandukanye bityo rero cyaje twakiteguye tunakizi bivuze ngo abantu usibye ko nyine ariyo nkuru mu bantu uwo muhuye wese arakubwira korona vayirasi uwo muhuye wese arakubwira ati gusuhuzanya perezida wacu yatweretse indi suhuzanya igezweho itari iyo gukorana mu biganza cyangwa se kwisiganaho imibiri mbega dufite isuhuzanya nshyashya aho tugeze hose turakaraba nicyo kintu gishyashya ubu kiri mu murwa wa kigali ndetse no mu rwanda hose muri rusange ubwo iyo nsuhuzanyo nshyashya ni iyihe
insuhuzanyo ubwo ni ukugenda nyine mugakozanya agana ku nkokora nyine hamwe haba hari umwenda mudakoranye mu biganza
hari n'abavuga ariko ngo barunama kwa kundi abantu bo mu burasirazuba bwo hagati bajya babigira batiriwe banakoranaho
nabyo biri turimo turabikora aho igihe umuntu aza wenda uri kuri reception cyangwa mu muhanda wo kugira ngo ube wamuyambira cyangwa se ugire ute ukunamamo gake ufashe ku gatuza kugira ngo umwereke ko ari respect wamwubashye ariko nta bintu byo gukoranaho cyane ubu ngubu bigezweho icyo kintu cyacitse mu banyarwanda pe urakoze cyane manuel mukomere rero mukomeze mukurikize amabwiriza uh, babashishikariza murebe ko mwahangana n'icyo cyorezo ntaho kitari n'inahangaha niko bimeze ni ukugerageza kandi nk'uko babivuze abantu baka bakagerageza ku, ku, ku, kubahiriza ayo mabwiriza kugira ngo turebe ko cyacika urakoze cyane claude ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane rwose ni geoffrey Eh, niwe uhage- uherereye hehe claude
ni kigali mu rwanda i kanombe Mhm. amakuru ukirera aho aho i kanombe
amakuru ni ni icyorezo n'ubundi kimaze iminsi kivugwa urebye ukanoma uburyo byitwayemo nagiye ngendera ahantu hagiye hatandukanye ku masoko ku mabotike urabona ko ibintu byahindutse nka mu ka- nk'igihe cya mu gitondo wasanga ahantu hose hafunze kubera ko nta kandagira ukarabe zari zihari ariko muri aya masaha urabona ko bari kugenda bazikoresha zatangiye kuhagera nta kibazo ubu ngubu turi kugenda twinjiramo twinjiyemo dukarabya intoki twasohoka tugakaraba intoki urabona ko serivisi zikomeje gu- kugenda nk'uko byari bisanzwe
i kanombe ni hamwe mu ha- nsisiro zituwe n'abantu benshi cyane cyane hariya hasi mu kajagari ubona ko haba hari ubuzima rwose abantu bari mu mirimo itandukanye ubu bimeze gute hari icyahindutse ubu ngubu urabona ko izi muvuma zisa nkaho zagabanyutsemo kubera ko eh, urabona ko bidasanzwe nyine muri makeya kwe- kwereka icyo cyorezo cyagiye kigaragara Na- n'abo ubonye urabona ko bari kugenda bafite udupfukamunwa ndetse n'udupfukantoki ku bamotari ndetse no ku bantu batwaye ibinyabiziga So, urabona ko rero ibi- ibintu bisa naho byahindutse muri make ariko urabona ko serivisi n'ubundi uragenda ukenera ari kuyi- izi kuyigenda uyibona So, urumva ko rero ari ibintu bidasanzwe hano mu rwanda urabona ko ari ibintu byahindutse
Mm. ahangaha aho dutuye twebwe ejo nimugoroba nagiye ku isoko nsanga ririmo ubusa ibintu byose abantu babihashye babimazemo bitegura kuguma mu ngo kumara igihe kirekire aho ngaho mu rwanda ibintu ku masoko biraboneka
isoko nagezemo rya kanombe urabona ko ah, ni ni- ni bakeya urebye ibicuruzwa ni bikeya ariko ibyo urimo urakenera uri kugenda ubibona ubundi turimo turahahira kenshi mu mabotike
Mm.
ibyinshi urebye turimo turabikora mu mabotike ariko mu gihe cya mu gitondo yari afunze kubera ko kandagira ukarabe bari batarazikoresha urabona ko ku ruhande rumwe abasuderi bu- binjije kubera ko urabona ko ari byo bintu barimo barakora kuva mu gitondo kugera izi saha
none se urebye inzego z'ubuvuzi abo ush- aho ushobora kubona urabona zi- ziteguye zite hari ibintu bigaragarira amaso byerekana ubwitegure bw'inzego z'ubuvuzi aho ngaho mu murwa mukuru w'u rwanda
Eh, urebye barimo baragenda babishishikariza uburyo ki twakwirindamo icyo cyorezo inzego zibishinzwe ndetse na- ni- n'abanyabuzima bari kugerageza bakatwegera aho turi batubwira uburyo ki ishobora kwandura n'uburyo ki wayan- n'uburyo ikwirakwira So, urabona ko mu rwanda inzego zibishinzwe zabihagurukiye ku buryo budasanzwe buri wese bari kugenda bamwitaho ku buryo bugiye butandukanye
claude i kanombe urakoze cyane mukomere kandi mukomeze kubahiriza ayo mabwiriza ugire umunsi mwiza
murakoze ijwi rya amerika muraza kunsuriza umuntu bita diane turamukunda cyane hano mu rwanda Ye, ndaza kumu- kumubwira ubu ngubu ari mu kiruhuko ariko ubutumwa ndabutanga rwose
yego murakoze cyane ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika twakire na demokarate
Halo, amakuru amakuru demokarate
na ni nkore mu buvandimwe nda- ndashima uhereye hehe
Ah, mperereye i Burundi amakuru cy'aho ngaho mu burundi
abo amakuru nyine ashushe kavuga ah, hose ku mbuga nkoranyambaga ni kiza virusi
Mm.
korona virusi aho aho mu burundi rero bimeze bite inzego z'ubutegetsi n'iz'ubuvuzi urabona mu byita kugaba amagabo harya
yego yego kuga yego nibyo Mm, bi- bihagaze bite ubundi nyine asa n'abandi uwo mugera
Eh, no mu burundi byagezemo
yego ndiko nitegereza ku mbuga ndabona bimwe kuvugwa hanyuma bakavuga ko bace bagerageza ku kumwerekanana ku bitaro byihuta ku- bijejwe gusuzuma kuraba ko koko ari byo Mm,
Eh, ariko rero nkaca mfite ikibazo gikomeye cyane mm.
ca abaturage kugira ngo bamenye ibindi ico kiza
singira ngo se ubutumwa ni bumwe ku isi hose si gukaraba intoki si kwirinda gukoranaho si eh, gukoresha ariya mabwiriza nyine asanzwe yo eh, mwebwe ntabwo aho ngaho mu burundi inzego zishinzwe ubuvuzi zigeze zibishishikariza abaturage
mbo yeze ndavyumva yuko amabwiriza ni ku isi yose namwe hanyuma ndabona ico kiza cahere mu bihugu mu bihugu bisanzwe bi- bikomeye ku isi kandi bisa n'ibitera imbere Eh, ubu nibwo amabwiriza rero batubwira ngo gukaraba buri mwanya ku- kugira isuku hose hose ndabyumva cyane rwose ariko rero urumva ndabona amenga nta sensibilisation irimo gukwiragira hose kugira ngo bose babeho ba- bagavye ameze magabo kugira ngo baci- bacitegure neza ku- kugikinga ushatse kuvuga ko aho ngaho mu burundi ubona ko inzego z'ubuvuzi zitarimo gu- gushyiramo imbaraga nk'uko byakagombye
yego cyane mu- mu- naho ndavuga nkaho mbere mu misozi apana mu bisagara kuko cyane cyane mu- mu bisagara ho biroroshe kubera ko abategetsi niho bagendera cyane kandi hoho na- ha- ha- haba n'abantu haba- ibibazo byinshi ni kuvuga bihuga- birugwamo n'abantu benshi cyane biroroshe ko amategeko y'ababwirizwa mpuzamakungu kugira ngo barinde ico kiza korona virusi bayagendereko nkavuga ati mu misozi naho rero ukubone byifashe ko bashobora kubyirinda mu gihe batari babyigishwa cyane ngo babimenye aho mu misozi uvuga ni aho mwita ruguru mu byaro Eh, yego cyane rwose cyane rwose yego ubwitegure bw'abaturage bo mu byaro byo mu burundi urabona ko hari hakiri ikibura
Ah, kirabuze cyane rwose kuko benshi bamwe bamwe babyumva bivuga uko benshi ntibarabwirwa by'amabwirizwa n'ikenewe byifatamwo igihe bahora mu karara ikimenyetso rero nk'umwe ah, ino mu misozi mu cyaro ingene badushaka kumenya ati uyu muntu koko yafashwe na ca kiza
ubwo rero ni ukuvuga ko aho ngaho mu byaro muracyasuhuzanya mukorana mu ntoki cyangwa muhoberana kuriya ntabwo ayo mabwiriza arabageraho ngo mu- mu- mwifate
ni ukuri ibyo byose biracakogwa kuko nk'uno munsi iyo namye gusenga nabonye mu nsengero ngira ngo izo ndamukanyo zo kugumbirana kuramukanya rwose nyene wumva n'umu- n'umu- n'umugenzo ariko sinzi ko ku ko tabaratahura ibiko birashika
yewe ni ukubaburira rero kubera ko abahanga mu by'ubuvuzi batubwira ko ibi byo gukoranaho cyangwa se guhoberana cyangwa guhana umukono muri ubwo buryo ari zimwe mu nzira icyo cyorezo gishobora kwanduriramo abo abo wegera ni ukugerageza ukababwira
Eh, ndabyumva cyane kuko abarundi basanzwe bafise umugenzo wabo bwite ngira ngo wakavuki wo ku- wo kuramukanya bakoranye mu ntoki bisigura rero urumva ko nubwo amabwiriza yaramutse ashi- ashitse hose agasansibiriza bikavugwa ku maradiyo Je, byogorana cyane kugira ngo ba- bavyirinde banabihere na cyane cyane ah, akunda guhura ibibanza vya- aba- ibibanza birimo n'abantu benshi ndavuga ku dusoko ndavuga ku mashure ndavuga mu masengero
mu rwanda ho eh, kiliziya gatolika iherutse gusaba abayoboke bayo ko batazongera guhana umukono mu gihe cyo guhana amahoro ya kirisitu kwa kundi babigira iyo misa ihumuje
ntabwo ngo nanjye nkaho na- nkaho ninjiriye ntabwo aya matangazo banjije kugira ngo ba- ba- babwi- babwirize abantu kumenya ico- ico- ivy'ico kiza bamenye no ko bavyirinda
yewe urakoze rero demokarate twizere ko inzego z'ubuyobozi mu burundi ziguteze amatwi zirusheho kujya mu byaro gushishikariza abaturage aho rero ni bamwe mu baturage bo mu rwanda no mu burundi batubwira uko bya- bihagaze kugeza ubu ngubu amakuru yacu yo muri aka kanya n'aha tuyasoreje reka tubashimire mwe mwese mwaduteze amatwi Keith ku buhanga bw'ibyuma na fasel gabehu bamfashije kuyabagezaho nabo ndabashimiye cyane kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kumererwa neza